iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabaramukije ni videwo niyo ngabo abaramutsa amakuru yo muri iki gitondo turayahera kuyavugwa hirya no hino ku isi turayashyikirizwa na aloysi bigirimana aloysi mikoro ni yawe
urakoze fideli hano muri amerika umugwi wigenga w'abahinga b'ikigo cya amerika kijejwe kwemeza imiti n'ibifungurwa FD, fda waratoye uremera ikoreshwa ry'urundi rucanco rwa covid 19 rwakozwe n'ihinguriro ry'imiti ryo muri amerika moderna ni inyuma y'indwi fda kandi yemeje ikoreshwa ry'urucanco rwa mbere mu buryo bwihuta rwakozwe n'amahinguriro pfizer na biontech iyi nkuru y'uru rucanco rushasha itangajwe amerika ishize ku bantu hafi ibihumbi amajana atatu na cumi bamaze kwicwa n'uwo mugera nk'uko bishyikirizwa na kaminuza john hopkins yaha muri amerika iyo kaminuza nyene ivuga ko abanyamerika barenga miliyoni cumi n'indwi bamaze kwandura covid cumi n'icyenda ikigo kijejwe kwemeza ikoreshwa ry'imiti n'ibifungurwa fda gishobora kwemeza ku mugaragaro ikoreshwa ryihuta ry'urwo rucanco kuri uyu wa gatanu nigwemezwa ihinguriro ry'imiti moderna rishobora kuzoca ritangura kurungika incanco hafi miliyoni zitandatu abambere bazozihabwa n'abakora mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'abasaza baba mu mazu y'abageze mu zabukuru buramatari wa leta ya katsina muri nigeria yavuze ko abana b'abahungu amajana atatu na mirongo ine na bane barekuwe ejo ku munsi wa kane inyuma y'indwi banyurujwe n'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu bakuwe ku ishuri bigako ariko bamwe ntibaraboneka nk'uko buramatari aminu belo masari yabibwiye televiziyo ya leta umuvugizi wa leta ya nigeria abdul labaran yavuze ko abo bana b'abahungu babonetse baciye batwagwa mu gisagara ca katsina guhuzwa n'imiryango yabo ico gitero co ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ku ishuri ryo mu gisagara ca kankara cyatanguye kwegekwa ku bicanyi bamaze imyaka batoteza kandi batera ubwoba abanyagihugu muri ako karere ariko mu nyuma umuhari w'iterabwoba wa boko haramu wahavuye uciyitirira muri afurika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryavuze ejo ku munsi wa kane ko ryatorokanije imiliyoni mirongo itatu na zitanu n'ibihumbi amajana atandatu by'amadolari yo gufasha abantu bakozwe ko mu buryo ubu canke ubundi n'intambara yabaye mu ntara ya Tigre muri Ethiopia abantu hafi ibihumbi mirongo itanu bo muri iyo ntara bahungiye mu gihugu kibanyi ca Sudani mu gihe abandi bahungiye mu gihugu hagati kuva iyo migwano yaduka mu kwezi guheze ONU yavuze ejo ku munsi wa kane ko amwe muri ayo mafaranga azofasha impunzi ziri muri Sudani mu gihe yasigaye azofasha abasigaye muri Tigre tugarutse muri amerika abagabo batandatu baragiriwe ibyaha ejo ku munsi wa kane byo kugira umugambi wo kunyuruza buramatari wa leta ya michigani gretchen whitmer bari mu mugwi w'abanywanyi ba perezida donald trump bari barashavujwe n'ingingo uwo buramatari yafashe zo kugara imirimo kugira ikiza cya covid 19 kigwanywe umushikirizamanza mukuru wa leta ya michigan andrew berg yavuze ko icyaha gikomeye cyafashwe kuri abo bagabo ari ugufungwa ubuzima bwabo bwose abo bagabo bafashwe mu kwezi kw'icumi n'ibiro by'inyamirabami bya fbi igihe bafatwa mu mugambi wo kunyuruza buramatari witma aho yari mu buruhuko mu rugo iwe mu buraruko bw'iyo leta igihe urwo rubanza rwatangura kumvirizwa mu kwezi kw'icumi umukozi wa fbi richard trask yavuze ko abo bagabo batandatu bari bagambiriye kandi no kunyuruza buramatari w'umudemokrate wa leta ya virginia ralph nordan umutegetsi mu gisirikare cya leta z'ubumwe za amerika yarabonanye muri iyi ndwi n'abategetsi b'abatalibani hamwe na leta ya afghanistani yabasabye kugabanya ubwicanyi muri ico gihugu co mu bumanuko bwa aziya cyatabaguwe n'intambara umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare ca amerika general mark miller yaragendeye katari ku munsi wa kabiri kuganira n'abategetsi b'abatalibani bari doha ku murwa mukuru w'ico gihugu ku munsi ukurikira wa gatatu yaciye aja i kabul muri afghanistani kubonana na perezida ashraf gani ubaye ubugira kabiri uwo mutegetsi abonanye n'abatalibani
urakoze yaroyisi bigira imana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu ibimwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu burundi turi ku mirongo migufi metero mirongo ibiri na zitanu imetero mirongo itatu n'imwe n'imetero mirongo ine n'imwe mu rwanda tubwira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika urwego rugenzura abamenyeshamakuru mu rwanda ntiruvuga rumwe n'abamenyeshamakuru ku ngingo yo kwandika mu buryo bwemewe n'amategeko ku mihora ya youtube ikora nk'ibimenyeshamakuru byigenga uburyo bw'ubugenzuzi niba urwego rubaye urugenzura ibitambutswa hariya ese nta yandi mategeko bigongana nabyo ese ntibirengereye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo uyu ni john williams ntwari afise umuhora wa youtube uzwi nka ireme tv ni ibiganiro twagiranye bitari rimwe bitari kabiri ku mpamvu zitandukanye n'inyamukuru irimo akenshi tuzi neza yuko itangazamakuru y'ipurofeshoni riba riyakawunti riryozwa amakosa ryakozwe cyangwa se rikarengerwa mu kazi kabyo ka buri munsi uyu nawe ni emmanuel mugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rmc abashinga amateka b'abarundi basaba umushikiranganji w'ubutungane gukora ibishoboka byose kugira ntihagire abanyororo basubira kumara igihe kirekire mu mabohero kandi bataragezwa imbere y'umucamanza no guca umugenzo w'imanza zidindira amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu ihuriro ry'iminsi itatu rijanye no kwihweza ingene amahinguriro mu burundi yifashe n'ingene yotezwa imbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko leta yiteguriye gufata mu mugongo amahinguriro yo soko ry'iterambere ibindi na mugenzi wacu Desire Hatungimana muri iryo huriro ry'abagwizatunga bafise amahinguriro ririko rirabera mw'ihoteli Club du Lac Tanganyika umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje abari bitabiriye iryo huriro ko ata gihugu gishobora gutera imbere kidafise amahinguriro yifashe neza yamenyesheje ko leta iriko irakora ibishoboka vyose kugira abashaka gushinga amahinguriro boroherezwe mu ntumbero yo gukora bunguka evariste ndayishimiye arashikiriza ibimaze gukorwa na leta y'u Burundi leta yo yarakoze uko ishobora kugira ngo ishyire abenegihugu ku kivi kugira ngo namwe mwebwe muhingura muronke ibyo mushobora guhingura twarakoze ibishoboka byose kugira ngo n'abo benegihugu tubegiranirize mu makoperative kuko amakoperative nayo aratuma umwimbu uduga leta kandi yaragerageje kwagura akarere kugira ngo ibyo mwahinguye bironke isoko leta kandi iguma ishyiraho amategeko yorohereza abagwizatunga kuko na mwebwe mutegereza kubona yuko mufise umwizero mu byo mukora kugira rero icyo gisata gitera imbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi arafise ibyo asaba abagwizatunga n'ibyo abahanura mwebwe abagwizatunga ni mwebwe musigura neza musigurira abandi banyamitahe bo hanze ko bashobora kuzana imitahe yabo mu gihugu cyacu bakabona n'ibyo bokora rero nagira ngo abakebure ko mwebwe ari mwebwe muserukira igihugu mu gusigurira abanyamitahe bo hanze nkongera nkabasaba kandi yuko abagwizatunga mutoca ku ruhande rumukore ibihingurwa bitagira akanovera kuko dukeneye ko mukora bishobora gutuma namwe mujya mu mahiganwa mu yandi mashyirahamwe y'akarere ikindi nohanura ni uko abagwizatunga bo kwiga gukoresha ingurane mu mabanki kuko hariho abagifise ubwoba bwo kugurana bibaza ko bohomba umuhinga mu bijyanye n'ubutunzi faustin ndikumana abona ko mu gihe umugambi w'igihugu ujanye n'ingene amahinguriro akora uzoba utaraboneka amahinguriro yo mu burundi azogumana ibibazo kandi ariyo yari isoko ry'iterambere hari haratangwa umugambi wo gushyira icyo bita politike nationale d'industrialisation umugambi w'igihugu ujanye n'ingene vy'amahinguriro vyokugwa byo vyose vyo kuraba ubushobozi ingene bw'amahera yoboneka ibisata vyo uburundi bwoshiramwo valeur ajoute ibisata vyotuma amahinguriro mu burundi acakomera kubera ayo bakorera mu hantu twosha dufise akunguko gusumba akabirya dusubya abandi ibi byose bakabiraba no kuraba yuko bijya bya controle de karite urabona hariho ibisata biza biraraba ibintu byahinguwe bijanye n'ibikora ibyangombwa kugira abantu ntibaze barahingura ibintu kumbure bidakwije ibyangombwa tudashobora no kuronka amasoko bijanye no kugwiza amahinguriro utavyitondeye urashobora kubihomberamwo ugashiramo umutahe mwinshi mugabo wakora ibintu ibyangombwa bidakwiye ntibironke isoko canke bigasanga biriko biyicira abantu ubuzima canke iki na bene amahinguriro bamenyesha ko hakiriho intambamye zibabuza gukora batera imbere olivier suguru arongoye ishirahamwe ry'amahinguriro mu burundi aragaruka kuri zimwe zimwe igisigaye gukorwa ni uko hari umuyaga nkuba atari mwiza umuyaga nkuba nawo bikaba biva ku bintu by'amarinya do transmission bimwe biyama insinga zitwara umuriro aho tubajije muri za jide zatubwira yuko ibyo bintu biriko birigwa kugira ngo babihindure ibyo nabyo rero bica bituma amamashini dukoresha ashobora kugira ibibazo turifuza kandi turibaza yuko icyo rero ikibazo bizotera inyishu burundu ku byerekeye amafaranga y'agaciro nibyo sagaseseshwa rumuri amahinguriro akenera cyane amafaranga y'agaciro kugira ngo agure ibyankenerwa kugira ngo amahinguriro ashobore gutaransforoma kuronka ibya podifini ikibazo ni kiratora inyishu burundu mugabo ico nobemerera nuko mu mafaranga y'agaciro ari mu gihugu abantu ba mbere bafise amahirwe yo kuronka amafaranga y'agaciro ubwa mbere na mbere amahinguriro arimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko habaye urunani kuva ku mitumba n'amashyirahamwe azotera imbere niko kubwira abo bene amahinguriro ko wo kwitegurira guhingura ibizova mu makoperative y'abanyagihugu ari ku mitumba ibihumbi bibiri n'amajana atandatu na mirongo itatu n'icenda agize uburundi aho buri koperative yahawe na leta imiliyoni icumi z'amafaranga y'amarundi kugira zigwize umwimbu desire atungimana kigali ijwi ry'amerika urakoze desire abashinga amateka b'abarundi basaba umushikiranganji w'ubutungane gukora ibishoboka byose kugira ntihagire abanyororo basubira kumara igihe kirekire mu mabohero kandi bataragezwa imbere y'umucamanza no guca umugenzo w'imanza zidindira umumenyesha amakuru wacu eroje wirikaneza ari nairobi muri kenya araduha inkuru y'idonido batowe n'abarundi kugira baserukire mu nama nshinga amateka babwiye umushikiranganji w'ubutungane ko abanyagihugu na cane cane bato bato barenganywa rwose n'urwego arongoye bede nyandwi yasiguriye umupfasoni janine niyibizi ko ikibazo nyamukuru ari abacamanza batigera bageza ibirenge ku rubuga iyo bafata ingingo muteze kuja kubona ni ukubera abacamanza bariya mu nzego za provense barashobora guca urubanza bari mu biro batagiye hariya ku itongo cyangwa badatonye ngo barabe neza ubu rero leta isigisaba kugira sabe na komushikabanje akora ibishoboze byose cyangwa bafite itegeko bacamanza kuza barashaka kuritege kuko badafite kuritege kenshi ntibabera bya bintu byo gupfumbatishwa umushingamateka Melanse Imana yambona nawe asanga urwego rw'ubutungane rufite ibibazo ku ngero zose inama n'umucamanza cyangwa yemererwa yemewe cyane mbere y'icumi itesha n'agaciro izindi ngari z'ubutungane mu gihe koko hatabanje kwigwa icyo gituma izo manza zishyirwa nabi niyo mpamvu rero bavuga bati ushaka kuvura isombi utabanje kuvurisha ayiteye umukenyezi jacqueline nkurunziza nawe araje ishinga n'imanza zerekeye amatongo zicibwa nabi zikaba intandaro y'umutekano muke mu gihugu nibaza ko ahanini nyinshi zifatira matongo cyane cyane ku gushirwa mu ngiro z'imanza zimwe zimwe muravye inkuru zikunda kuba kubura serivisi sosiyali kuda kuba petero kera propoza ko muri ano mabesho twashizemo tworaba neza kuraba izo manza zisanzwe zitagenze neza canke zihari zishobora gutera umutekano muke mu gihugu jean claude nimubona basaba ko urwego rukuru rw'ubucamanza rwogira ibisata mu ntara kugira ruramire abanyagihugu bato bato barenganywa bivuye ku mikoro make urugo duherukamo twasanze bene igihugu benshi cane binanira ko bashobora kumanuka kwitira umushikiranganji canke izindi nzego kubera batsindikiye bidakunda ko bashobora kurongora urabona ntabwo gisagara ca bujumbura twasanze rero hari imanza nyinshi cane abene igihugu barenganyijwe ariko kubera batagira mikoro yo gushikira ubushikiranganji bitavuze ko imanza zabo zigera ku kibazo zica zibana abantu amasedari yanakaca zishira mu ngiro twakumva gusaba rero urwego ko morushyira no mu ntara petro n'ibucumi w'ikimusonga n'imanza zidashirwa mu ngiro akemeza ko ari ndiri ariko ugiye kuraba hariya aho duherereye usanga umutekano uhungabana kubera izi manza batashinze mu ngiro kandi bagiye kuzishyira no mu ngiro ugasanga biragoye kubera ko zaciwe nabi ugasanga nko ku matongo abenegihugu bariko baratemagurana jean bermas mbanye nawe yemeza ko abacamanza bakorera ku gisure turashimangire ibijyanye n'abantu usanga baraciye imanza bakizwa maze barekuwe mu gihe cya lisansi zifite ndazi mu ntara iwacu barera mirongo ine baremyuka bakavuga bavuga yuko usanga nk'umutegetsi kanaka afite uwo bari kure ndetse babwiza bakavuga ati ibyo bamwe bakabarekura kandi barengejwe n'amabwiriza yose yabonetse ibi ntibigwa neza daniel gerard ndabirabe yatwaye inama nshingamateka n'aho yemeza ko byose bitera ngo de yababaje kubona hari abantu bashobora kwibaza yuko abacamanza atari batigenga kuko mubivuze bene uko ucumera abacamanza babagiriwe na kare ry'abacamanza bagiriwe kumva ko abacamanza bahurirwamo amajambo b'amatangarizo na leta bafise umucamanza wo mu burundi arigenga ubucamanza basoma babanje gukora ku nda ubwo bucamanza nibwo butera ingorane ni ubube gito bw'abacamanza bamwe bamwe umushikiranganji w'ubutungane ntahakana ibyo abajejwe bagirizwa gusa ashimangira ko ubwigenge babufise n'ubw'ibikoresho bidakwiye janine nibizi nk'uko no mu bindi bisata hariho abantu usanga ari ba kaboko mu kazi kabo umengo ibyo bariko barakora bariko babikora ku gatwe kabo nta wundi muntu bariko barakorera nk'uko no mu zindi nzego bihari no mu butungane rero ni uko n'ibigaragara nk'uko mubona yuko ubu hari n'abacamanza bafunzwe kandi bariko barakurikirana imanza hari n'abacamanza babayerewe mu kazi amategeko aratunganijwe neza je nk'iyo umucamanza ariko ararondera nka indepandanse materiyeri ndashobora no kubitakura cane mugabe ibindi by'ukuri umucamanza ari indepanda bisaba yuko agira ka karangamutima kiwe igihugu kimusaba n'amategeko amusaba naho bayitoye amakemwa iyi nteguro y'itegeko rigenga urwego rukuru rw'ubucamanza yemejwe n'abashingamateka ikazoca ijanwa mu nama nkenguzamateka naho eloge burikaneza ijwi rya amerika tugushimire eloge umukuru wa komite ngenzuzi y'inama nshingamateka ya amerika ishami ry'abadepite caroline maloni yandikiye perezida paul kagame w'u rwanda amusaba kurekura vuba na bwangu no kugarura muri amerika paul rusesabagina yemewe n'amategeko y'icyo gihugu ku munyagihugu waco muri urwo rwandiko depite maloni avuga ko leta y'u rwanda yakoresheje uburyo bufifitse gushukashuka no gufata rusesabagina bityo ikirengagiza inzira zitegekanywa n'amategeko ya amerika zerekeye gusaba no guhererekanya abikekwa ibyaha kuri we ibyo byishe itegeko rya amerika rigena inzira z'uko abikekwa ibyaha birimwo n'ivy'iterabwoba bategerezwa gukurikiranwa canke ibindi bihugu bibakurikiranye ko ibirego nshinjacaha ejo ku munsi wa kane leta y'u rwanda yarasubije depite caroline maloni wo muri leta zunze ubumwe za amerika ku ifungwa rya paul rusesabagina ibarwa yarungitswe ivuga ko rusesabagina afise uburenganzira ku rubanza ruciye mu muco ahabwa n'ibwirizwa shingiro thomas kamirindi araduha ibindi mu ibaruwa yashyizeho umukono ejo kuwa gatatu minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnston businge aramenyesha depite caroline maloni ko ubutabera bw'u rwanda bwigenga ati nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha nppa mu magambo magufi y'icyongereza rubigaragaza ifatwa n'iburanishwa bya rusesabagina bishingiye ku bimenyetso bifatika nawe ubwe atarigera ahakana kugeza ubu kandi bizwi na bose minisitiri businge arakomeza ati urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib n'ubushinjacyaha nppa basobanuye neza mu nkiko no mu itangazamakuru ko paul rusesabagina atashimuswe kandi ko atahererekanyijwe hagati y'ikindi gihugu n'u rwanda yavuye i dubayi ku bushake bwe mu ndege yihariye indege igeze mu rwanda yayururutse ku bushake bwe nibwo yafashwe bikurikije impapuro zo kumuta muri yombi ubushinjacyaha bw'u rwanda bwasohoye mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ubushinjacyaha burega paul rusesabagina hamwe n'abandi bantu cumi n'umunani ibyaha bikomeye birenga icyenda birimo kurema umutwe ufite intwaro utemewe n'amategeko kuba mu mutwe w'iterabwoba gushyira imari mu iterabwoba ubuhotozi gushimuta abantu gusahura gutwika kugerageza guhotora kugaba ibitero gutukana no gusebanya n'urugomo byose bikoreshejwe nk'intwaro y'iterabwoba urukiko rwatangaje ko urubanza rwabo ruzatangira ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe bazaburanishwa n'urugereko rw'urukiko rukuru rw'u rwanda ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranya imipaka ruri mu karere ka nyanza intara y'amajyepfo ikindi kandi ubushinjacyaha nppa bugaragaza ko bwana rusesabagina atigeze abigira ibanga cyangwa se ngo abiceceke ko afite imigambi y'ubwicanyi urugero mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nka perezida wa mrcd ubumwe n'ishami ryayo rya gisirikari fln nlf force de liberation nationale national liberation forces yatanze ubutumwa bw'umwaka mushya kuri youtube avuga ko ashyigikiye urubyiruko rwa fln kandi ahamagarira ku mugaragaro intambara ku rwanda yaravuze ati igihe kirageze kugira ngo dukoreshe uburyo bushobotse bwose kugira ngo tuzane impinduka ubushinjacyaha nppa bugaragaza ko nyuma y'iri jambo umutwe mrcd fln wagabye kandi wigamba ibitero by'iterabwoba muri nyamagabe nyaruguru n'ishyamba rya nyungwe mu majyepfo y'u rwanda mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ibi bitero byahitanye abantu icyenda bikomeretsa n'abandi benshi uyu mutwe kandi waratwitse uyogoza imitungo y'abaturage n'ibikorwa remezo birimo inyubako ya koperative amamodoka amapikipiki n'ibindi tubibutse ko ubushinjacyaha nppa bwashakishaga rusesabagina ku mpapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi kuva mu bihumbi bibiri na cumi biturutse ku bimenyetso ko yatangaga imari muri fdlr yari yaremejwe ku rwego rw'isi nk'umutwe w'iterabwoba ufite umugambi umwe rukumbi wo gushyira iterabwoba mu rwanda no kuruhungabanya uyu mutwe ukorera mu gice cyo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ku birebana n'impungenge mufite ku buzima n'uburwayi bwe n'imiburanishirize ye ndabasabye rwose mumenye ko paul rusesabagina ameze neza abonana n'abaganga b'umwuga kenshi kandi n'umuryango we bavugana kenshi barabizi kubera ko afite ubwenegihugu bubiri bw'u rwanda n'ububirigi akaba kandi afite uruhushya rwo gutura muri leta zunze ubumwe za amerika abadiplomate b'ababirigi n'abanyamerika bamusura kenshi buri gihe cyose babisabiye namwe mwagombye kubyigenzurira ko ari byo paul rusesabagina yunganiwe n'abanyamategeko yihitiyemo kimwe n'undi munyarwanda uwo ari we wese uburenganzira bwe ku rubanza rudafifitse runyuze mu mucyo buteganijwe kandi burengerwa n'itegeko nshinga iyi rero ni ibaruwa n'igisubizo cya leta y'u rwanda binyuze kuri minisitiri w'ubutabera johnston businge yandikiye depite caroline maloni wo mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika ku kibazo cya paul rusesabagina ijwi rya amerika ryari ryifuje kuvugana na minisitiri businge ngo aduhe ibisobanuro birenzeho ariko ntiyaboneka kuri telefone ye igendanwa urakoze thomas mu rwanda hasohotse amabwirizwa ko ushaka gushinga umuhora wa youtube ategerezwa kuwandikisha ugakora mu buryo buzwi kandi bwemewe n'amategeko bamwe ariko basanga ari ubundi buryo bwo gushaka kuniga ubwigenge bwo gutanga ibyiyumviro umenyesha amakuru wacu eric bagira ubusa adufitiye ibindi kuri iyi nkuru ufatiye ku bikubiye mu irangashingiro ry'amabwiriza y'urwego rw'abanyamakuru b'igenzura mu rwanda agenga iyandikwa ry'ibigo by'itangazamakuru bisakaza amakuru byifashishije murandasi biboneka ko isobanurampamvu ishingiye ku biganiro n'imyanzuro byavuye mu nama nyunguranabitekerezo hagati y'urwego rmc n'abakoresha umuyoboro wa youtube yabaye mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda aha bemeje ko kwandikisha imiyoboro yabo bigamije kugira ngo birengere ibyo batambutsa cyane ko zikoreshwa n'abanyamakuru kugira ngo zigere ku bantu benshi hagamijwe kumenyesha kwidagadura no guhuza abantu muri iyo nama kandi banzuye ko abanyamakuru bo mu rwanda barushaho gukurikiza amabwiriza ngengamyitwarire n'andi mategeko ingingo ya gatandatu y'aya mabwiriza yo kwandikisha imiyoboro ya youtube irareba ibisabwa muri rusange ushaka kwandikisha umuyoboro we harimo ko umunyamakuru agomba kuba agaragaza ibimuranga ndetse n'ikarita yemewe n'amategeko ku munyamakuru bwana john williams afite umuyoboro wa youtube uzwi nka ireme tv hari ibyo ashima muri aya mabwiriza y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura cyo kuba hari amabwiriza agomba gukurikizwa cyangwa kubahirizwa mu gutambutsa ibitekerezo cyangwa gushyira amakuru kuri youtube nibura kuba hajyaho inzira igaragaza ibitagomba kurengerwa ibitagomba gukabya ibitagomba kwangiza sosiyete icyo ni cyo kwishimira ariko nanone bwana ntwara agasigarana impungenge zishingiye ku ngingo zitandukanye zirimo igiciro avuga ko gihanitse gicibwa uwandikisha umuyoboro wa youtube kugeza ubu biracyari amafaranga ibihumbi mirongo itanu ari amafaranga yo kwiyandikisha ibihumbi mirongo itanu hari ababona nk'amafaranga n'ikiguzi kinini icya kabiri kikaba uburyo bw'ubugenzuzi niba urwego rubaye urugenzura ibitambutswa hariya ese nta yandi mategeko bigongana nabyo ese ntibirengereye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo si bwana ntwari gusa utari kwemeranya n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura ku ngingo yo kwandikisha umuyoboro wa youtube ahubwo hari n'abandi babibonera mu ndorerwamo yo gushaka kugenzura buri kimwe mu buryo abantu bagombye gutanga ibitekerezo uyu wanze kumvikana akanasaba ko tumurindira umutekano arasanga ari uburyo bwo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo mbega igihugu cy'u rwanda umuntu ushatse yajyana na koreya ya ruguru aho itangazamakuru indwara ibya leta gusa mbega niho kuniga itangazamakuru muri rusange nk'uko bisanzwe bikorwa hari nk'amaraporo ya raporoteri san forontiyeri u rwanda ruzapfa imyanya ya nyuma rugasakuza kandi ibi byose bituruka ku kuniga ibitekerezo by'abantu nk'uku nguku muri rusange njye niko mbibona ibintu wagombye koroshya icyo bita sosho mediya ni ikoreshwa ku isi yose ntabwo ari umwihariko w'u rwanda ijwi rya amerika ivugana na bwana emmanuel mugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rmc yavuze ko ibyo kwandikisha imiyoboro ya youtube babiganiriyeho n'abanyamakuru bayikoresha nk'uburyo bwo gutangaza amakuru bwana mugisha avuga ko kubandika bizabafasha igihe havutse ibibazo kandi bikanateza imbere abakorera itangazamakuru ku muyoboro wa youtube ni ibiganiro twagiranye bitari rimwe bitari kabiri ku mpamvu zitandukanye n'inyamukuru irimo akenshi tuzi neza yuko itangazamakuru y'iporofeshoni riba ari akawuntibu biryozwa mu kosa ryakozwe cyangwa se rikarengerwa mu kazi kabyo ka buri munsi nta kuntu rero waryoza umuntu amakosa yakoze utazi kuko twagiye twakira ibirego by'abantu baturage bavuga bati iyi cyane iyi n'iyi yamvuzeho ibinini kandi si byo twabishaka bitimenya aho tuyishakisha nubwo twagiye tugira ibyo biganiro by'ukuntu twarebishikariye kubw'impamvu zo kunoza imikorere y'itangazamakuru iri kuri izi mbuga indi ya kabiri nanone ishingiye ku mikoreshereze y'izi mbuga n'uburyo yubahiriza amahame y'umwuga nubwo youtube ifite polisi yayo polisi yayo ntayo itandukanye n'amahame y'umwuga w'itangazamakuru naho ku bavuga ko ari uburyo bwo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo urwego rmc ruvuga ko ibyo ari imyumvire yabo rutagira icyo ruhinduraho ariko ko intego nyamukuru ari uguteza imbere itangazamakuru ababitekereza batyo ni abafite imyumvire bafite uko nahindura ariko uko tubitekereza ni ugufasha uyu mwuga nta kintu kirimo kirimo cyo kuniga nta kintu kirimo cyo kubangamira ahubwo ni ugushyigikira no kuriha ireme kugira ngo rikore neza ijwi rya amerika ishatse kumenya niba hari inkurikizi ku bazasigara cyangwa se bazinangira ntibandikishe imiyoboro yabo ya youtube bwana mugisha yavuze ko abo bazajya bafatwa nk'abantu basanzwe ku buryo amakosa cyangwa ibyaha bakora bazajya babyirengera mu nkiko n'ahandi ibisubizo bya bwana emmanuel mugisha wa rmc birasubiza kandi bigasa n'ibirema agatima abakoresha youtube nka bwana keri rwamapera umuyoboro we wa youtube rwamapediya awukoresha mu buryo busanzwe awutangiraho ibitekerezo numvise icyo gitekerezo numva ndakigaye rwose ntabwo ari cyo bakabaye bakomeze mu binyamakuru biki ibyo nta kibazo ariko umuntu social media ye na social life ye ibintu yishyiriraho nkanjye ubwanjye iyanjye ni comments ku ndirimbo z'abahanzi ku bihangano ishobora kuba ari n'ifoto nkavuga nti yashatse gusobanura iki nk'iyo cyane yanjye kuyijyana mu rwego rw'abanyamakuru rw'igenzura ngo bakigenzure kandi ntagifite nk'umunyamakuru ndumva ari ibintu bigayitse cyane rwose ku bireba usabwa kwandikisha umuyoboro we wa youtube atari umunyamakuru asabwa gutanga ibyangombwa birimo kopi y'indangamuntu ikarita y'itangazamakuru yemewe n'umwirondoro urambuye by'umunyamakuru w'umwuga ufite uburambe mu murongo akoreramo n'amasezerano bafitanye basabwa kandi kugaragaza kopi y'icyemezo cy'urwego rw'igihugu rw'iterambere rdb gihabwa ibigo byanditse byemeye gukorera mu gihugu iyo ari ngombwa ijwi rya amerika yabonye urutonde rw'abantu mirongo cyenda bivugwa ko bitabiriye inama hagati ya rmc n'abakoresha imiyoboro ya youtube n'ibivugwa ko bemeranijweho mu iyandikwa ryabo icyakora ababisesengurira hafi bo baravuga ko iyi ngingo yo kwandika imiyoboro ya youtube ishobora kuzatuma u rwanda rwongera kugaragara mu myanya y'inyuma ku rutonde rw'uburyo ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanya aha niho amakuru y'aka kanya agarukiye mwakoze kugumana natwe mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.